iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma leta y'uburundi irahakana ko yanze kwakira abarundi birukanwe ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika yari impamvu yatumye amerika ifatira ibihano burundi mu minsi mike ishize ane aho yoba yarabereye gatoya ni uko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe twasanze bararonse amapasiporo y'uburundi biciye mu magendo uwo ni ezekiel nibigira minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'uburundi mu rwanda abantu mirongo itatu na babiri ejo kuwa mbere bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare kanombe aho ubushinjacyaha bw'igihugu bubashinja ibyaha birimo icy'iterabwoba naho hirya no hino ku isi ibihugu bizakomeza gufata ingamba zo gukumira virusi ya korona bitewe n'uko abanduye bagabanuka cyangwa biyongera mbere y'uko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari reka duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi diane ninahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi leta zunze ubumwe za amerika zakajije igenzura ry'imikorere y'ibimenyeshamakuru bine vyo mu bushinwa bikorera ku butaka bwayo ivyo bimenyeshamakuru vyagirizwa gukora vyisunze umurongo wa politike y'ubushinwa n'inyungu z'ico gihugu bwego abicishije ku rubuga rwiwe rwa twitter umushikiranganji ajeje imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu mike pompeo yavuze ko imikorere y'ivyo bimenyeshamakuru ishobora gutuma icuka cari gisanzwe atari ciza hagati ya amerika n'ubushinwa cunyuka mike pompeo mu ngingo asaba ko zifatirwa ivyo bitangazamakuru harimo gufatwa nk'ibihagarariye inyungu z'ubushinwa ku butaka bwa amerika ivyo bigaca bisigura ko bitegerezwa guha leta ya amerika amazina y'abamenyeshamakuru bose babikorera bakongera bakerekana imitungo yabo aho iri hose n'uko ingana icemezo ca amerika ku bushinwa kije gikurikira inama yo gutosora icuka hagati y'ivyo bihugu yabaye mu ndwi iheze ntihagire icivamwo iyo nama igihera mike pompeo yari yise ubushinwa igihugu ataco cibanda ntihagire n'uwo gisonera abasesangurira hagufi politiki ya amerika n'ubushinwa bavuze ko ubushinwa bushobora kuririra kuri iyo ngingo gutyo bukikura abamenyeshamakuru mpuzamakungu ubutegetsi bw'ico gihugu bwakunze kuburabuza kwera amatohoza yabo yimbitse ku rundi ruhande hari kandi abasanga ubushinwa bushobora guhava bwihora amerika nk'uko bwabigize mu kwezi kwa kabiri igihe amerika yafatira ingingo imenyeshamakuru bitanu by'ubushinwa mu kwanka guheranwa nabwo buheza buyisubiriza mu ndumane mu kwirukana abamenyeshamakuru bakorera ibinyamakuru byo muri amerika tukiri ku makuru avugwa aha muri amerika perezida donald trump arabandanya kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa cumi na rimwe uno mwaka ejo kuwa mbere mu miyamamazo yiwe yavuze ahanini ko agiye kugabanya igitigiri c'abanyamahanga binjira ku butaka bwa amerika biciye mu guhagarika gutangaza green card no kugabanya viza ziha uburenganzira abanyamahanga kuza gukora muri amerika ino ngingo izoshirwa mu ngiro kugeza mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hagati aho tukivuga ku vy'imiyamamazo ya trump abandi bantu babiri bari muri ekipe iri kumufasha kwiyamamaza batowe ku bwandu bwa virusi ya corona abo babiri baje biyongera ku bandi batandatu bo muri iyo kipe bari basanganywe ubwandu ku munsi wa gatandatu tim mordog ajeje gutanga amakuru muri uwo murwi yemeje ivy'ubwo bwandu agira ati nivyo baranduye ariko kuwa gatandatu aho bari muri leta ya oklahoma trump yugurura ibikorwa vyo kwiyamamaza kwiwe bose bari bambaye udufukamunwa ijwi rya amerika turabandanya n'amakuru hirya nino ku isi igihugu ca kenya gitangaza ko citeguriye kongera kugurura imipaka gihana na somaliya iyugarwa ry'iyo mipaka kubera ikiza ca virusi ya korona ryari rimaze amezi abiri ryagize ingaruka mbi zitari nke hagati y'ivyo bihugu na cane cane mu vy'urudandazo ino ngingo ya kenya bitaramenyekana ryari rizoshirwa mu ngiro yega kandi iyugururwa ry'umupaka w'ahitwa kiyunga wari wugawe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze ni umupaka ico gihugu cari cugaye kivuga ko ucamwo abagize imirwi y'iterabwoba bakunze kugaba ibitero bitandukanye muri kenya mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uwutwara akarere ka lamu kabarizwamwo uwo mupaka yahumurije abo vyateye amakenga avuga ko hafashwe ingingo zizotuma abawambuka ari ababa bagiye gukora ubucuruzi muri somaliya gusa yasiguye ko ari ingingo bafashe kubera ko baremerewe n'abanyagihugu baburaniwe bivuye ku yugarwa ry'uwo mupaka co kimwe n'iyindi yatumye ubutunzi bw'ivyo bihugu vyompi busubira inyuma ku mugabane wa afurika jacob zuma yahoze ari perezida wa afurika y'epfo n'abo bareganwa muri dosiye y'ibiturire yagirizwa kuba yarariye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda akiri icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu biciye mu masezerano yo kugura inkoho na sosiyete y'abafaransa yitwa tales ararenguka imbere y'ubutungane kuri uno wa kabiri urubanza rwa zuma n'abo bareganwa rwari kuba rwarumvirijwe mu kwezi kwa gatanu ariko ruhava rwegezwa inyuma biturutse ku kiza ca virusi ya korona mu gihe akatari gake yasivye kwitaba ubutungane asigura ko yari akitswe n'amagara uno munsi yemanze ko atagisivya aza guhangana n'ubutungane muco yise urubanza rusumba zose muzamaze kuburana amakuru y'irya nino ijwi rya amerika ibafitiye muri kano kanya tuyasozerere mu gisata c'inkino kivugwamwo ubuyapani bwavanye kandidature yabwo mu bihugu biriko bisaba kwakira ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ku isi yose mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ubuyapani bukuyemo akarenge mu gihe hari hasigaye iminsi mike cane ngo ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi fifa mu mfunyafunyo ritangaze igihugu kizokwakira ayo mahiganwa mu bihugu icumi byari byasabye kwakira iyo mikino hasigayemo bibiri gusa arivyo colombi na australia ku munsi wa kane niho fifa izotangaza igihugu muri ivyo bibiri kizotunganya iyo mikino
urakoze diane nini nahazwe kutugezaho ayo makuru nawe waba ugiye kuruhukaho gato mu rwanda nanone abantu mirongo itatu na babiri ejo kuwa mbere bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare i kanombe aho ubushinjacyaha bw'igihugu bubarega ibyaha birimo iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri mu rwanda asumuta kabuye ni iburanisha ryatangiye mu mizi mu rubanza ruregwamo abantu mirongo itatu na babiri mu bihe bya mbere uru rubanza rwatangiye ruregwamo abantu makumyabiri na batanu bafatiwe mu mashyamba ya kongo boherezwa mu rwanda umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare kuri uyu wa mbere hagaragara abandi bantu barindwi baregwa biganje abasanzwe ari abasirikare bo mu ngabo z'u rwanda ubwo umubare w'abaregwa bose bagera kuri mirongo itatu na babiri kubera ubwinshi bw'abaregwa n'ababunganira urukiko rwifashishije icyumba kinini gisanzwe cyakira ibirori n'inama zihuza abantu benshi kugira ngo abitabiriye iburanisha bose babashe kwicara kandi bubahirije gahunda yo kwirinda covid cumi n'icyenda uru rubanza rugitangira harimo majoro habibu mudathiru na bagenzi be makumyabiri na batanu bose bari bahuriye ku byaha birimo icyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho kugirana umubano wa leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara kureba umutwe w'abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora ibyaha by'iterabwoba umushinjacyaha yavuze ko mu byaha baregwa hazamo icy'iterabwoba binyuze mu mutwe wa p5 wubakiye ku mashyaka ya rnc iyoborwa na kayumba nyamwasa fd inkingi pdp imanzi ps mberakuri umushinjacyaha yavuze ko haje kwiyongeramo indi mitwe ya rudurunana na frn umunsi wa mbere w'urubanza wihariwe n'ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo gusobanura icyo buri wese aregwa kuri majoro mudathiru ufatwa nk'ukuriye iri tsinda ubushinjacyaha buvuga ko mudathiru yavuye mu rwanda mu kwezi kwa mbere bibiri na cumi na gatatu yerekeza mu gihugu cya uganda bwasobanuye ko uyu majoro habibu yaje gushaka uko ajya muri rnc gukora umutwe wa gisirikare mudathiru ngo yasohotse muri uganda ku byangombwa by'ibihimbano ku mazina ya mugume patrick yerekeza i burundi yakirwa n'abasirikare bo muri icyo gihugu ubushinjacyaha bugashimangira ko mudathiru yavuye i burundi agaca tanzania aho yavuye yerekeza mu mashyamba ya kongo ubushinjacyaha bukemeza ko muri izo ngendo zose uregwa yahawe ubufasha bw'ibihugu by'abaturanyi batumye imikorere y'iyi mitwe ishoboka aha yatunze agatoki uganda n'uburundi ubushinjacyaha bwakomeje bugaragaza uruhare rw'ibi bihugu bituranye n'u rwanda bwerekana ko mu bari kumwe na mudathiru abantu cumi n'umwe binjiye muri p5 baturutse mu burundi umunani binjira muri p5 baturutse muri uganda babiri bava muri kenya n'umwe wavuye mu gihugu cya malawi aha ni naho bwaboneyeho gushimangira ko mu bafatiwe muri uyu mutwe harimo abanyamahanga batandatu abarundi batatu n'abanyabuganda batatu usibye itsinda ry'abantu makumyabiri na batanu riyobowe na majoro mudathiru mu rukiko hanagaragayemo irindi tsinda ririmo abasirikare batanu ba rdf bakuriwe na private muhire diodone ndetse n'abasivile babiri aba bo baregwa ibyaha birimo ubufatanyacyaha mu kugirira nabi ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga kwemera ku bushake kwinjira mu ngabo zitemewe zitari ingabo z'igihugu kurema imitwe y'abagizi ba nabi no koshya abandi kuyijyamo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba muhire by'umwihariko aregwa icyaha cyo gutoroka igisirikare nyuma y'ibirego by'ubushinjacyaha abaregwa bahawe umwanya wo kuvuga gusa niba bemera icyaha cyangwa bakagihakana muri makumyabiri bari mu itsinda rimwe na mudathiru bahurije ko bose bemera icyaha cyo kwinjira mu ngabo zitemewe ibindi byose bakabihakana soruda muhire diodone ufatwa nk'ukuriye itsinda ryiganjemo abasirikare ba rdf we yazamuye inzitizi agaragaza ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko ariko umucamanza amusaba kuzabivuga yahawe umwanya abandi nta mwanya bahawe wo kugira icyo bavuga ku birego by'ubushinjacyaha urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kabiri asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tujya mu burundi aho leta yemeza ko itigeze yanga kwakira abarundi birukanywe muri amerika iyi yabaye impamvu yatumye amerika ifatira uburundi igihano cyo kwima abarundi viza zo kujya muri amerika eloge willy kaneza umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yavuze ko igihugu c'uburundi kimaze igihe kitari gito gikurikiranira hagufi ibijanye n'abavukagihugu baco birukanwa ku butaka bwa amerika ariko yabeshuje ivyo leta ya amerika yatangaje ku ndwi iheze umunsi umwe inyuma y'uko perezida mushasha evariste ndayishimiye yashikiriye amabanga yo kurongora uburundi inyuma y'uruvuga iturumbuka rwa pierre nkurunziza ku wa munani ku kwezi ezekiel nibigira haraheze iminsi itari mike wanagomba muri politike ya leta zunze ubumwe za amerika bahisemwo ko abarundi basanze mu gihugu cabo badakwije ibyangombwa eka mbere si n'abarundi gusa n'abandi banyamahanga abo bantu bazoca babafata bakabasubiza mu bihugu byabo ivyo rero byarabaye no ku burundi aho abarundi basanze badakwije ibyangombwa twavugana nabo abo dusanze ari abarundi koko tukabakira ingorane aho yoba yarabereye gatoya ni uko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe twasanze bararonse amapasiporo y'uburundi biciye mu magendo abo rero twebwe dukoranye n'inzego z'iperereza mu gihugu cyacu tugakorana n'inzego zijejwe umutekano twasanze mu by'ukuri hariho bamwe atari abarundi muca mubyumva rero ko umwe wese yakirwa n'igihugu ciwe twebwe abarundi bacu abo batuzaniye twarabakiriye bwana nibigira yashimangiye ko ata murundi n'umwe bigaragara ko afise akabira k'uburundi yazigera yankirwa kwinjira ku butaka bw'ico gihugu no kwakirwa n'ubu mbere tukabandanya tuvuga tuti nimba hari umurundi basanze ariyo adakwije ibyangombwa nk'uko politike ya leta zunze ubumwe za amerika isanzwe itunganijwe uburundi turiteguye kubakira n'uyu munsi nibatubwire ko babatuzanira turiteguye kubakira ariko kandi batahure yuko uwo natwe tuzosanga atari umurundi ntibishoboka ntibikunda ahubwo nabo bace badufasha kugira ngo uwo muntu batore neza ubwenegihugu bwiwe n'ubu ndabisubiramo uwitwa ko ari umurundi babona yuko ari ngombwa yuko bamuturungikira igito gitabwa iwabo turiteguye rwose kubakira utari umurundi nawe nibadutahure turafise inzego zibikwiriye kubimenya zifise ubuhinga bukomeye cyane bwo kumenya yuko uyu ari umurundi cyangwa atari umurundi abo o murumva ko badukoreye ikosa rikomeye cyane abenegihugu abajijwe n'ibiki kibazo kidashobora gutosakaza imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na amerika umushinganajejwe imigenderanire yishuranya agahemo ihibambewe ibi ni ibintu vyamaho hagati y'ibihugu erega na twebwe hari ingingo dufata nk'uburundi kugira ngo leta zunze ubumwe za amerika erega sibyo rya mbere zifashe ingingo nka bene izi ni nk'uko na twebwe byo dushobora kuvyuka ugasanga hariho ikintu tudatahuye neza duca tubanza tukavuga tuti reka tubanze dufate ingingo kugira ngo iki kintu dushobora kucumvikana neza ibi ni ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa misi yose kugira ngo igihugu cicungere aha rero amerika iriko irafata ingingo nk'iyi ni ukugira ngo yicungere nk'uko natwe ejo dushobora ku gufata ingingo kugira twicungire nk'uko n'ikindi gihugu gishobora gufata ingingo kugira ngo cicungere nico bita rero suverenete y'igihugu mugabo suverenite y'igihugu ubwo nyene ntica ikora ku migenderanire y'ibihugu no muri ibi bihe tumaze igihe ducamwo hano mu gihugu by'ukuri twagira tubamenyeshe ko leta zunze ubumwe za amerika duhagaze neza tuvugana dushigikiranye imigenderanire hagati yacu nk'ibihugu ihagaze neza iki rero si coca kiza gutosekaza iyo migenderanire ingingo amerika yafashe inyuma yo kwagiriza uburundi kwanka kwakira abantu babwo babirukanywe nayo ni ukwima amaviza abarundi kiretse abubahwa baja mu ngendo z'akazi co kimwe n'abakorera amashirahamwe mpuzamakungu nk'uko vyandikwa n'itororokanirizo ry'amakuru associated press amerika imaze imyaka inigana n'ikibazo co kwirukana ku butaka bwayo abantu cane cane baba bafise ivyaha bagirizwa ariko ibihugu bavukamwo bikanka kubakira sentare ntayunzwa y'ico gihugu yategetse ko abo bantu batogumizwa mu mabohero ubuziraherezo igisata kijejwe abinjira n'abasohoka muri amerika kivuga ko cagobererewe kurekura ibihumbi vy'abantu bari mu busho bitewe n'iyo ngingo ku ntwaro ya perezida donald trump amerika yishimikije amategeko mpuzamakungu yafatiye ibihano ku bijanye n'amaviza ibihugu nka gambiya camboge eritrea guinea na sierra leone kugira ngo biciye muri ako gasugerezo vyemere kwakira abanyagihugu bavyo babirukanywe n'ico gihugu ca mbere ca rutura ku isi eroge wurikaneza ijwi rya amerika urakoze loge tukiri kuri iyo nkuru mugenzi wacu fidel niyongabo yavuganye na claudine umuhire gasana umunyamategeko wanonosoye ibyerekeye abinjira n'abasohoka imiryango no gusubiza mu bihugu byabo abinjiye muri amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku murongo wa telefone muri leta ya texas aratangira asobanura uko abona icyo kibazo gihagaze muri rusange uko bimeze leta ya amerika nyine ishami ryayo ry'umutekano n'ibitanga viza menye ko bitazongera guha viza tamporere abarundi kubera burundi nyine ubwo bwanze kwakira cyangwa se korohereza amerika kohereza babaye deposite ni ukuvuga abarundi baje bakajya mu nzego z'ubutabera gushaka ibyangombwa noneho bitanga neza bikaba ngombwa yuko amerika igomba gusubira mu gihugu cyayo impamvu amerika itanga ni uko muri abo bantu bari koherezwa cyangwa se bagomba gusubizwa mu burundi harimo ababa barakoze ibyaha barangije n'igihano cyo gufungwa rero hakaba hari urubanza cyangwa se ubutabera bwaje buvuga yuko nta muntu ugomba kuguma muri detention cyangwa se ugomba kuguma muri detention sinzi nabyita ya immigration birenze amezi atandatu ni ukuvuga ngo amerika ifite ikibazo yuko niba uburundi butemeye abantu babwo amerika igomba kubasubiza muri sosiyete kandi iyo sosiyete bakavuga yuko abo bantu bazayiteza ikibazo cy'umutekano kuko ubu wahamishijwe icyaha cy'ubwicanyi nk'urugero cyangwa se guhohotera abantu akongera agasubiza muri sosiyete kuko yarangiza igihano cye kandi igihugu yavukiyemo cyanze kumwakira baravuga ati twebwe muri amerika ntabwo tuzabyishimira kuko urumva ko ntabwo dushaka yuko abaturage bacu bagira ikibazo cy'umutekano iyo ngingo yoba yerekeye uburundi cyangwa ku makuru mufise hariho n'ibindi bihugu bindi byaba nko muri afurika cyangwa ahandi nabyo nyine byafatiwe ingingo nk'izo cyangwa mu buryo butandukanye iyi ngingo iyi ngiyo yaje kuwa gatanu impamvu batanze ubu ngubu yerekeye burundi ariko hari ibindi bihugu bya afurika ku mpamvu zitandukanye zirimo yuko ngo badabasha autentifiye impapuro zayo ko mu gihugu cya nigeria nk'urugero amerika yahagaritse viza zimwe kubera yuko ngo impapuro zivayo tuzwi nk'impapuro zerekana amavuko cyangwa se zerekana gushaka ngo zitari otandisiye ngo kuko ngo batange baba barasoze hakabaho n'izindi cya korona virusi bahagaritse imigirasiyo mu bihugu byinshi bavuga yuko ngo rukongo ekonomi y'igihugu ngo ubu ntawe dukeneye ngo abimukira ngo reka duhe priorite abaturage b'abanyamerika ubundi bakavuga ati reka dukumire itorezo abantu ngo batange ushikiranganje jeje imigenderanire w'uburundi ezekiel nibigira aravuga ko inzego z'iperereza zasanze mu bari birukanywe mu bihe bishize ngo harimo abatari abarundi baronse impapuro z'inzira z'uburundi za magendo ibintu ng'ibyo mwe mwanonosoye amategeko mu bijyanye n'abinjira n'abasohoka muri amerika birabaho ibyo ni ikibazo gikomeye ntabwo nabasha kumenya abinjira bafite impapuro za forode ariko icyo navuga ni uko kuri inararibonye ifite ni uko abarundi benshi baza muri amerika baragiye mu bihugu byinshi nk'uko mubizi baba barahungiye mu bindi bihugu noneho bakazaza kuza hano muri amerika noneho basanga bafite na nk'ibyangombwa kuva byo kuva mu bihugu nka bitatu cyangwa se nka bibiri abarundi nyine uzi ko bagiye kuba abahantu henshi wenda wasenze natekereza ni uko wenda umurundi kuko rumva hari abagiye kera batanafite nta cyangwa na kimwe cy'uburundi bafite wenda nta batari no muri za taberi cyangwa muri statisitike z'abarundi ubu wenda bakavuga ati ntabwo tubazi bano bantu haravugwa ko hari n'abandi b'abanyamahanga bashobora gukoresha mu gihe baba bariko basaba nk'ubuhungiro bakitirira ko bava mu bindi bihugu bakitirira ari nk'abarundi canka abanyarwanda canka ahandi ivyo birashika muri make nabasha kubyemeza cyangwa se kubihakana impamvu mvuga ni uko niba amerika ivuga iti aba bantu nta pasiporo bafite bose amerika izenshi kuba by'uburundi niba nta cyangombwa yabasanzeho rero ko byibaza abo bantu badashobora gusubirayo ni abantu badafite icyangombwa na kimwe gusa baje bavuga yuko baturutse i burundi birashoboka yuko abo bantu nyine bashobora kuba bitirira uburundi batavayo ubwo rero nyine sinzi ukuntu bazabasha gutanga ibimenyetso byerekana ko bavuye burundi icyo ni ikibazo cya politiki ntabizi ko ntakijyamo ariko birashoboka birashoboka murakoze cyane madamu claudine muhire gasana umunyamategeko yanonosoye iby'abinjira n'abasohoka imiryango no gusubiza inyuma abinjiye muri amerika biciye ku biri n'amategeko bita deportation mu rurimi rw'igifaransa tukaba tuvuga ku byerekeye ingingo ya amerika yafashe ku munsi wa gatanu ku bijyanye n'amaviza ku gihugu cy'u burundi turabashime kuri iki kiganiro murakoze
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya makumyabiri na gatatu y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu veniste nshimiyimana mu nkambi ho ni ikibazo gikomeye cyane konfinoma yababereye urujijo kuko ntabwo bari biteguye ni ukuvuga ko batongeye gusohoka mu nkambi ni ukuvuga ko nta giterane cyari cyemerewe ni ukuvuga amashuri yahise afunga nk'inahangaha amashuri afunze abana bagumye iwabo bayoberwa ibyo ari byo icyakoze ishyirahamwe ryacu rifatanyije n'abagira neza twagerageje kumenya amakuru yabo boherereza uko dushoboye kugira ngo tuvaneho ikibazo cya mbere cyo kuba abatishoboye babasha kubanza kwitegura kugira ngo bashobore kubaho ariko abanyeshuri amashuri yahise ahagarara aho ni mu gihugu cyose cya kongo brazaville amashuri yarahagaze ariko se hari n'ayashoboye kwisuganya akigisha abana bakoresheje uburyo bwa mudasobwa bagakoresha interineti kugira ngo bigishe abo bana bari mu nkambi bo abo banyarwanda abo barundi biga bate hari ubwo buryo mwagezeho kugira ngo mubafashe nabo kwiga yewe icyo kibazo twagerageje kureba nk'uko inaha ngaha abana bacu babigenza tubona igisubizo cyabonetse inaha ari ukwigira kuri interineti interineti rero mu nkambi ni imboneka rimwe ntabwo ari ikintu abantu bose bafiteho akise cyane cyane abana cyangwa ababyeyi ntabwo ari ikintu cyashobotse ku buryo twarabitekereje ariko kubera nanone gushakisha ntabwo twari twabona abantu badufasha ku buryo wenda twe twashakaga kuvuga tuti mu kwa cyenda haramutse iki cyorezo gikomeje twashakisha uburyo abana babasha kwigira kuri interineti aho ngaho rwose ni ikibazo gikomeye ariko turashakisha uburyo turashakisha abafasha badufasha kugira ngo umwe haboneke wenda uko haboneka orudinateri eshanu esheshatu ku buryo abana bajya bagerageza kwirogurupa bake bake mbese tugashakisha uko twakora nk'inaha ngaha dukoresheje muwaye wenda nkeya ariko abana ntibakomeze kwicara mu rugo nta mashuri nta bumenyi buri kuza ubu se magingo aya uretse izo za orudinateri uvuga nta buryo bwo gukoresha nka za telefone mutekerezaho kugira ngo abo bana bashobore guhanahana amakuru no kugira ngo bashobore kwiyibutsa bitazagera mu kwezi kwa cyenda basa n'abibagiwe amasomo bize ikintu twashoboye kuvugana n'abana ni ukuvuga ngo abafite bakuru babo bashobore kubigisha mu rugo ariko ibyo kwigishiriza kuri interinete ikibazo ni za megabayiti kugira ngo ufungure ikintu ushobore kugisoma ushobore kuba wagira icyo ukoreraho ntabwo ari ibintu byoroshye mbese ikibazo ni icyo ngicyo ariko twifuza vurema gushakisha ukuntu hatabonetse orudinateri haboneka udutelefone duke ku buryo hatazaba icyo kibazo cya kominikasiyo ariko ntabwo twari twabigeraho ntabwo twari twabigeraho nibyo turi kwiga ubu ngubu none se ayo mashyirahamwe uvuga nshyiremo ndetse n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hari icyo rifasha muri kino gihe cy'amage cya virusi ya korona kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga impunzi ziri kongo brazzaville ikibazo cyabo ni uko mbona amashyirahamwe nka onu cyangwa hsr mbese irabasimbuka ntabwo bafashwa nk'impunzi akaba aricyo kintu kibabereye ikibazo kinini cyane tukaba rwose twifuza ko bishobotse nabo barebera kuko barabizi ko izo mpunzi zihari bareba ukuntu babigenza kuko bazi ko zirahari kandi impunzi ishatse gutaha yataha ibyishakiye ubwayo ariko ubu ngubu bwo bahari abana bakaba bahari iki kibazo bagombye kuba ari bo bagifata mu ntoki bakareba indi sorisiyo kuko kiraremereye cyane mario dile umutesi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika murakoze namwe urakoze veniste barakoze bagenzi bacu kandi bamfashije kubagezaho aya makuru aha niho dusoreje ayo muri iki gitondo ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere aya makuru yegeranijwe na fasel gabehu yari ahagarariwe na frederic nkundikije jye mwumvaga ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru